Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 2531 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoonni keenya nagaan ooltan guyyaan har'aa hagayya 31 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa hantuu jibee horaati. Filannoo naannoo Tigraay keessatti geggeessamuuf jiruuf galmeessuun kanneen sagalee kennanii kaleessa xumuramee jira. Lammii Ameerikaa gurraacha ta'eef kutaa Wiskaansan keessatti ajjeefame ilaalchisuudhaan kanneen mormii dhiyeessan haqi akka mirkanaa'u gaafataa jiran lamaanuu gabaasaalee oduu keessaati. Dimookiraatonni fi Rippaabilikaanonni ennaa kora isaanii vaayirasii koronaa irratti fuulleffatan oduudhaa booda gabaasa qabna. Kan miidhaan irra ga'ee ture manni barnoota aanaa Dubulluq deebisamee ijaaramuun illee gabaasamee jira. Kana irratti gabaasi ergam gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya. Piroodiwusariin Tamsaasa Har'aa Birhaan Haayilu. Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Tapharoota olan soora lafeeti. Naannoo Amaaraa bokkaan guddaan shawaa kaabaa tiroobe aanaan saarootitti maatii tokko keessa nam sadii lolaan guurrate. Midhaan laf qarxee kuma diddamaa ol jiru irratti bisaan faca'anii midhaan balleessan. Akka itti gaafatamaa wabii nyaataa godina kanaa jedhetti bokkeenni waxabajjii akka roobuu jiru. Aanaalee godina kanaa sagal keessaa qabeenya hedduu balleesse. Godinuma sana keessa immoo aanaa hagara maariyaamitti horii 24 lolaan guurrate. Aanaa sana keessa immoo midhaan qarxii dhibbi jaha irratti lolaan faca'e. Ankoo birilleen rakkinuma kana keessa jirtu akka oduu achi arganneetti. Bulchoota naannoo kibbaa keessa uummata olaasisaniitiin lubbuuf qabeenya hedduu balleessan jedhaniitiin bulchootaaf ogeeyyoota soddomii afurii hojiirraa buusan akka paartiin akka oduu paartii badhaadhinaa naannoo sanirraa argannetti. Fulaan namoota olaasisanii uummata olaasisan jedhan kunneen godina konsoo aanaa aalee fa'a godina guraageetti aanaa masanqaatiif maareqooti. Akka itti gaafatamaan paartii sanaa obbo Xilahuun Kabbadee jedhetti jarri hojiirraa buusan kunneen warra herregamaa biyyaa walaasisan qabu. Jarri hojiirraa buusan jedhan kan keessaa itti gaafatamtoota paartiilee keessumaa jiran. Kaqabanillee hedduu akka oduu nuun baatetti Fakkeenyaaf fooloo Konsootii fi gosa aaleetiin nam kudhanii jahatu lubbuu dhabe kuma diddama caala baqate akka oduu Yoonataan Zebdiyoos hawaasa ergeen jedhetti. Naannoon Tigraay filannoof qophoofaa jirtu. Nam miliyoona lamaatiif kuma dhibbi torbaa olitti galmaa'e. Vaayirasii koronaa ofirraa eegaa filannoollee babaanee walillee filannaa jedha koomishiniin naannoo sanaa. Nama tokko irreen baasanii filachiisan jedhanillee akka itti gaafatamaan kun jedhetti filannoo fedhiin filatan malee wanni humnaan nam baasan tokkolleen hin jirtu. Mulugeetaa Asbaatti erge tujubeen nutti.
Roobii qaammee afur akka geggeessamuuf yeroon qabamee kan jiru filannoon naannoo Tigraayiif galmeessuun filattoota guyyaa kaleessaa xumuramee jira. Miseensi koomishina filannoo naannoo Tigraay gargaaraa Piroofeesaraa Mareesaa Tsahaayyee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hagayye 15 kan jalqabame galmeessuun kanneen sagalee kennanii hanga hagayye 22tti kan itti fufee yoo ta'u sanbataaf dilbata darbe immoo hojiin galmeessuu addaa geggeessamee jira jedhan filannoo kanaafis uummata miliyoona lamaaf qabxii ja'a galmeessuuf karoorfame miliyoonni lamaaf qabxiin afurii ol galmeessamaniiru jedhan gargaaraa piroofeesaraa kata'an marreessaa tsahaayyee galmee filannoo kanarratti uummanni bal'inaan hirmaatee jira jedhaniiru akkasumas naannoo sana bakka hedduutti baay'inaan uummati kan galmaa'e guyyoota jalqabaa lamaan ta'uu ibsanii jiran. innaa adeemsa galmeessuu kanaa uummanni maaskii kaayyachuudhaan akkasumas mala ittisa koronaa kanneen biroo galmeessuun sun kan geggeessamee jedhan naannolee tokko tokko keessatti namoonni kaardii filannoo akka fudhataniif dirqisiifamaa jiru jechuun gaaffii ka'eef gargaaraa piroofeesaraa marreessaan innaa deebisan filannoon mirga ofiitii naannoo tigraay keessatti geggeessamaa akka jirus fedhiidhaanii adeemsa kana keessatti naannoo kana keessa namni nan dirqisiifame jedhee iyyateen jiru jedhan.
እስካሁን አንድም ቅሬታም አልመጣንም። እንዳውም እየመጣልን ያለው ካርዱ አንሰዋል ነው እየመጣ ያለው hanga ammaatti komeen tokkoyyuu nu dhaqqabne innumaayyuu kan nu dhaqqabaa jiru kaardiitu hanqatee ka jedhu waan hanqateef jecha irra deddeebi'uudhaan maxxansine gara wiirtulee filannootti erginee jirra raayyaaf wolqaa'eet keessaa uummati dirqisiifame jechuun kan dhaga'aa jirru tokkoffaa sabaa himaa alaarraati dhuguma immoo raayyaaf wolqaa'eet keessatti filannoon geggeessamuun qabu guramuu qabaa paartiin jedhu jira mootummaan federaalaas akkasuma. fakkeenyaaf federeeshiniin akka ugguru filannoon akka hin geggeeffamne ka jedhu ka dhaga'aa turre Tigraay keessatti filannoo bara 2012 uummatichi akka ergama seena qabeessaatti fudhate guyyoota jalqabaa lamaanirra kaardii ka fudhateef kaardiin akka qaama nageenyaa waan ta'eef mootummaa barbaade filachuuf qaama ittisaa akka ta'e amanuudhaani. Tigraay keessaa filachuuf dirqamee kaardii kan fudhate hanga yoonaa hin jiru yoo jiraate koomishinichi ilaale haala gaariin akka sirraa'u godha jedhan. Dhimma filannoo laalchisuun hanga ammaatti falmiin paartilee afurii kan geggeessame yoo ta'u. Falmiin xumuraa tokko hafuunsaa ibsameera. Duulli na filadhaa paartilee sagalii digdamii sagal bara kuma lamaaf kudha lama xumuramuuf jira. Naannoo Tigraay keessatti kan geggeessamu filannoo falmisiisaa kanarratti Hawwaat, Guddib Naatsinnat, Saalsaay Wayyaanee, Baayitoonaa Wayyaanee, Baayitoonaaf Asiimbaan kan hirmaatan yoo ta'u, waaltaaleen taajabdoota biyyoota keessaaf alaa jaatamii lama akka taajabaniif eeyyamni kan kennameef ta'u Koomishinni filannoo naannichaa beeksisee jira jedha Mulugeetaa Tsibahaa.
Qorbuuf hawwaannisi waan nyaatan barbaade haani amma Eertiraa gaa'eetiin gama jidduubaa keessa midhaan hedduu nyaachuuf qotti jira. Fulaan korbuun baateen jedhamtoonni godina kaabidiyaa keessa uummatillee baay'ee ofirraa dhowwuu jira. Kaan qorsitti biifa kaan ammoo waan hedduun ofirraa dhowwuu jira. Qorbuuf hawwaannisi tana akka oduu achi arganneetti adoosiin midhaan hin balleessinu uummata ofirraa balleessuu jira. Qorbuun tun dhiyoo tana Itoophiyaa fi Sumaaleerraa gara Eertiraa dabarte. Mootummaan coomsaa Suudaan bulchuu jiru paartilee mootummaa suniin daarfuur gamdhiyaa waladhaan itti gaafatama waliin qoodatanii biyya waliin bulchuuf walii galan. Akka jechi mootummaatti ardi teessoo mootummaa Suudaan kibbaa Juubaa keessatti walii galan jarii mootummaa waliigalee waliin hojjetu hunin sochiif walqixxummaa bilisummaa Suudaaniitii fi waraan bilisummaa Suudaan fa'a. Warri kun duriitti wal gargaaree mootummaa pireezidaant Albashiir hadha ba'e. Waldha kan Suudaan kibbaatti jaarrummaa taa'eetiin fala ba'e akka oduu arganneetti. Lol jarii kun mootummaa Albashiir gan kudhanii torba wal hadha ba'een nam kum dhibbi sadii caalaa dhumate miliyoon lamaaf kum dhibbi shanii caalaatti baqate. Pool Rusesabagina nam Rawaandaati. Amma waraan biyyi isaa kanamii sanyiin wal ballees barkum tokkoof dhibbi sagaliif sagaltama afur keessa lubbuu nam hedduu badee dhowwee jedhaniitiin addunyaan faarsa baate amma ammoo nam biyyi naga dhowwu jedhaniitiin barbaadanii himataniitiin qabatan gosaan hutu namni kun badhaasa addunyaa hedduu guurrate kana keessa tokkoof badhaas pireezidaantummaa ameerikaa ganna kudhan shaniitiin dura kennaniif barkum tokkoof dhibbi sagaliif sagaltama afurii keessa gostuutsi hoteelii isaa baqachiise nam dhibbi hedduu badee olchee jedhanii badhaasan hotel ruwaandaa jedhanii fiilmiin hojjetan nam kanamma ammoo biyyi nagaa dhowwetti laf gubuu lafa nam dhabamsiisuu ruwaandaatti badii hedduu hojjechuun himatanii qaban akka biiroon qorannoo ruwaandaa jettetti biyyoollee isaa DRC keessatti waraan jaareetiin ufi biyyoormaa baqateetiin nam fichisiisa ba'a jedhan akkamiin akka qaban ammoo keessa keessan dubban mootummaan ruwaandaa raadiyoo viiyoo sagantaa afaan oromoo caqasaa jirtan ameerikaa poortilaand oreegonitti ummati ammallee hiriirumatti jira kalee galgalallee sunum keessa turan hiriirri deeggarsi pireezidaanti tiraampiif ba'e irratti namni poolisii wal dhabee namni tokko lubbuu dhabe bulchiinsi naannoo sunii waan namni irratti akkan wal dhabe falaa jiraa jedha waan guddoo namni himatu keessa humni poolisii taag dabartee fi faayidaa fi walqixxummaa dhabeetii gurraachaafati jidduu jira bulchiinsi poortilaand poolisii fi jaarrolee dabaleetiin war seeraallee fi fudhateetiin rakkotan falaa marii jira akka namni jeequmsidhaaf gaafate ameerikaa fulaa akka akkaatti namni hiriira jira dhum torban dabra irralleetti eegii poolisii nama gurraacha kinooshaa wiskaansenitti ijjeeseen duubatti namni hiriir baay'eetiin rakkoo himachaa jira pireezidaanti tiraamp fulaa namitti ijjeesan tan dhaqeetiin dhaqeetiin ummata wal dubbachuuf furfoo jiraa jedha araash arabsaatiin nu erge namoonnutti
eega poolisiin jaakoob leekitti dhukaasee haleele guyyootaa booda kutaa wiskaansin magaalaa kaanooshaa keessatti sanbata dabre kan hiriirtonni karaatti yaa'an ka dhukaasa poolisiitiin si'a torbaa leelame bileek lubbuun isaa ooleera garuu mudhiidhaa gad laamshee jiraa jedhu maatiinsaa bileek eega rukkutame guyyootaa booda immoo dargaggoon soolanni adiin tokko hiriirtotatti dhukaasa banuudhaan namoota sadi madeessee lama ajjeese sanaa boodallee akkuma qawwee isaa qabatetti yeroo poolisiin hordofu viidiyoo irraa argamee jira. kun poolisii irratti jijjiiramni haa ta'u gaaffii jedhu deebisee kakaase kutaa oregan magaalaa poortilaand bakka hiriirtota mirga gurraachaaf falmaniif deeggartoota tiraamp gidduutti walitti bu'iinsa uumame keessatti namni tokko ajjeesame keessattis hiriirawwan jaallachuu haqaa sanyii irratti hundaa'e morman geggeessamanii jiru haala kana laalchisuudhaan pireezidaant tiraamp fuula tiwiitar isaanii irratti seeraaf seerrannaa kabajamu jedhan ministeerra eeggataan nageenya biyyaa chaarol wolfis akka mormitoonni hokkararraa of eeggatan waamicha dhiyeessan.
If you're going to protest, First Amendment right, please do that peacefully. Uh, once you cross the line to violence, Akka first amendment kan keeyyata seeraa fooyyee tokkoffaatti kan hiriira mormii baatan yoo ta'e maaloo karaa nagaa qabeessa ta'een godhaa. Hookkaratti ceetan yoo ta'e garuu dhimma ministeera nageenya biyyaa ta'a. Dhimma itti fuulleffannu ta'a. Hookkarri bifa kamiiyyuu magaalaalee keenya keessatti ka'an akka dhaabatan taasisnaa jedhan Wolf. Seneetarri Dimookiraatiitiin Eemii Kiloobaachir immoo ከፕሬዝዳንት ትራምፕ dorgomaa isaanii ka dimokiraatotaa joo baayiden akka sirna dhablummaan yeroo bulchiisa isaaniitti biyyattii keessatti babal'atu gargaaran jechuun balaaleffatan fudhatama dhorkatan. Kun bakka tokkotti qofa ka taa'aa jiru miti. Kun guutummaa biyyattii keessatti taa'aa jira. Kun to'annaa pirezidaanti Doonaald Tiraamp jalatti ka taa'aa jiru. Pirezidaantichatu dirree uummataa waayit haawus keessa dhaabatee kana caalaa wabii nageenyaa argachuu barbaaddu jedhaa jira. Lakki Ameerikaa Doonaald Tiraampiin bultu keessatti wabii nageenyaa hin qabnu jedhan. Yeroo mormiin itti fufee jiru kanatti pirezidaanti Doonaald Tiraamp boor gara kutaa Wiskaansen magaalaa Kaanoshaa bakka bileekitta leelame booda hiriirri mormii itti geggeessametti malanii miidhaa dhaqqabe jedhame ilaaluuf jiru.
Oduun ammatan ansora lafeetu.
kan dhagaa jirtan as waashimtan diisii irraa ka darbu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaaduu fm sagaltamii afuriif qabxii sadii irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. rippaabilikaanonni dabaree isaanii torban darbe doonaald tiraamp marsaa lammataaf pireezidaantii yuunaayitid isteetsi akka ta'an deebisanii kaadhimuuf jecha kora isaanii geggeessanii jiru akkuma deemokiraatonni torban achaanu innaa kora isaanii geggeessan godhan weerarri vaayirasii koronaa rippaabilikaanonni kora isaanii walirraa hiiqinsa hawaasummaan geggeessuuf irra deebi'anii akka yaadan dirqisiisee jira gabaasaa stiif reedish jaallannee dhiyeessa.
want to bring forth our delegates 172 for Donald Trump.
Nuti akka kutaa biyyaatti bakka bu'oota dhibba tokkoof torbaatamii lama Doonaald Tiraampiif dhiyeessuu qabna. Paartiin Rippaabilikaanotaa kora isaanii kan jalqaban kan Deemokiraatotaarraa haala adda ta'een ture. Kunis kutaalee Yuunaayitid Isteetsi kanneen Pireezidaant Tiraamp irra deebi'anii pireezidaantummaaf dorgomuu deggeran maqaa dha'uun ture jiloota kuma lamaaf dhibba shan keessaa hangi xiqqaan akkasumas yeroo daawwattoonni hin baay'anne irra gaggeessan deemokiraatonni garuu karaa marsariitii yookaan oonlaayin guutummaa biyyattii keessaa jiloonni sagalee yeroo kennan viidiyoon naannoo isaanii agarsiisus mul'ataa ture dhaabbata ameerikaa intarpiraayis institute jedhamurraa maatii kontinent akka jedhutti.
I actually think the virtual convention has been a boon uh, to both parties. For one thing, the virtual convention allowed the DNC to really skirt.
Kora kana gama marsariitiin yookaan oonlaayin gaggeessuun paartilee lamaaniif bu'aa qaba ture. Tokkoffaa kora deemokiraatotaaf addaddummaa paartii isaanii keessaa qaban akka hubatan godhe. Barni Saanders. kan guddisee isaan balaaleffate yookaan sagalee guddaan deggersa laateef akka hin turre dubbatan akkasa waggaa fuulduraa sanas dhaadannoon isheen haidhamtu jechuun kora riippaabilikaanotaarraa kan dhaga'ameen turre. Baatonni viidiyoo teekinooloojii sadarkaa gadiin gargaaramanii haasawaa waraabame dhiyeessan riippaabilikaanonni garuu lafa namoonni qaamaan argamanitti kora gaggeessuu fi sagalee waraabamee fi haasawaa kallattii galma qophaa'e keessaa. darbaa tureen gargaaraman aangawoonni rippaabilikaanotaa hanga tokko qofaatu argame pireezidaantii yuunaayitid isteetsi duraanii joorji w bush hin argamin hafan yuunivarsiitii vaandarveelt keessatti piroofeesara quunnamtii ka ta'an vaneessaa beslii akka jedhanitti. aangawoonni paartii riippaabilikaan pireezidaant tiraampii fi kanneen biroo isaaniif barbaachisoo ta'anidha maatii akka jedhanitti.
If the goal of the convention is to enthuse his voter base.
Kaayyoon kora kanaa maadhee namoota Tiraampiif sagalee kennan dadammaqsuuf taanaan waggaa furdura Tiraampiin maaliif akka filatan yaadachiisuu ta'a. Kanammoo maatiin akka nama Rippaabilikaanii ta'etti aangawaa filatametti gochuu danda'u. Shakkii siyaasaas dhukkuba COVID-19 miidhamaniif gaddatti dhaga'ame ibsanii turan. Karaa dhukkuba COVID-19 kana. rakkoo ameerikaa mudate irratti pireezidaant tiraamp haalli itti gaggeessaa jiran kora kana irratti kanneen dubbataniin galanni dhiyaachaafii ture deemokiraatonni immoo kora isaanii irra jirees tiraamp weerara dhukkuba covid 19 ittisuuf hojii quubsaa hin hojjannee jechuun qeeqaa turan kunis bifa siyaasaa qabatee karaa adda addaa ibsamaa ture maatii akka dubbatanitti.
Joe Biden, of course, talked to uh, his guests via Zoom remotely.
And uh, whenever Biden was in proximity with other people, Joo Baaden gama zuumiin fageenyarraa keessummootaaf haasawaa dhageessisaniin yeroo hundumaa afaaniif funyaan isaanii haguuggatanii turan. Doonaald Tiraamp garuu gama kaaniin sirna mooraa Waayit Haawus keessatti lafa namoonni wal ga'anii jiranitti maaskii hin kaa'anne. Kun addaddummaa guddaa paartilee lameen gidduu agarsiisa. Kun vaayirasii koronaa qofaaf otoo hin taane hegeree Ameerikaa kan waliigalaa irratti jedhu. Paartileen lameen inni tokko isa kaaniin yoo dorgomaan isaa injifatee heegeree Ameerikaa dukkaneessaa jechuun dubbatan. Waa'een dhukkuba koovid bifa adda addaan akka ilaalamu yeroon kun hubachiisee jira. Korri paartilee lameenii yeroo gaggeeffame akka durii namni achitti argame waan itti dhaga'ame ibsuu yookaan harka rukutu waan hin jirreef haasawaan gamlameenii gaggabaaboo turan. Akka isa waggaa fuuldura ture sanatoon taane isa gama televezyiyoonaan darbaa ture immoo kanneen hordofan lakkoofsaan xiqqoodha.
Aanaa Dubbulluq Diidaa Qilleensaatti ji'oottan dura suuraan barattoota mana jijjigaa keessa taa'anii baratanii feesbuuk irratti maxxanfame ijoo dubbii ture. Har'a ji'oota muraasaan duuba tumsa gargaarsaan manni barumsaa kun ijaaramu duula ijaarsa kanaa kan qindeessan jaatanii boonyaa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii namoonni biyya alaaf keessaa qarshii gara miliyoona tokkoo walitti buusee akka ijaare dubbatanii jiran godinni booranaa manneen barnootaa kana kaan haaromsuuf karoora qaba jedha galmoo daawwittu gabaase.
Godina Booranaa aanaa Dubluk ganda Bokossaa keessatti kan argamu manni barumsaa diida qilleensaa lafaa ijaaramee jira. Ganna sadii dura namni naannoo mukaa fi dhoqqeen kan ijaare manni barumsaa kun tajaajila kennaa turee dulloomee barattoonni mana barumsaa kun daasii irraan dhimmisu keessa taa'anii barataa turanii jedha. Jaatanii Boonayyaa ijaarsa mana barumsaa kana kan qindeesse.
Manni barumsaa kun diida qilleensaa yeroo jalqabu dhaabatu taasisa manni barumsaa kan ijaarame fufama ijoolleen itti baratti jedhame. Dhuma irratti ammoo manni barumsaa naannoo sunillee kan rafagoo malee kan dhiyaatu ijoolleen xixiqqoolleen barachuu dandeessu waan hin jirree fi garman barumsi idilee akka jijjiiramta. Eegi man barumsi idilee kan ammoo biiroo barnootaallee ta'ee warri dameen kun ni ilaalu itti gadhiifee manni barumsaa kun akka waan haadu ta'uu hin hojjanne akkuma gaaf karaa ijaaran kaan talakkisanii ijoolleen itti barachuu jalqabu. Ijoolleen harma keessaa barachaa jirtu Lafti gammoojjii booranaa waqtii roobaa yeroo lama qabdi gannaaf hagayyaatti jira. Gaafa ammoo bokkeenni hagayyaa yeroo ijoolleen mana barumsaa amma kan roobuyyuu yeroo manni barumsaa bokkeenni kun roobu manni barumsaa kun qarayyuu waan lallaafaa waan ta'eef hin jigee yoo jigu qaamni dhimmi ilaallatu furre man barumsaa kan gubbaan banamee jiru kan gubbaa gubbaan isa jigee keessi qoftee uummatii keessa rafee waan keessa jiru keessa guure. Aduuni gubbaa itti baati yoo waaqa roobe immoo bokkaanniin seena ijoolleen arma keessa duuba barachuu jalqabdee itti fufti. Ijoolleen kun yeroo kana gara baay'inaan nama jaatan tokko kilaasa lama walitti barachuun geessis. Amma ijoolleen kun bifum kanaan yoo waaqa roobe horiyaanii galanii yoo aduun baatu hin galanii. Kanaafuu namni kan barachuu danda'u qabban lamaan qofa jechuudha. Seenaan kunii man barumsaa kayyoo ibsine man barumsaa kayyoo waaqiti roobu fula keessi hin galtu. hin qabdu keessaa utaaltee galtu. Hayoo aduun baatu utaaltee keessa galtu. Gammoojjii kennatti hin beektu ammoo gammoojjii kibba Oromiyaa kanatti hagu gubbaa gubbaa bokkeellee roobuu jiru malee achi irraanaatu yeroo baay'ee. Kanaafuu yeroo wakti roobat hin danda'amtu yeroo kaan aduu halkan keessa kan jiru nami duuba uumataa iddoo qabu nami xiqqaa guddaa waan kan argee akka seenaan kun jijjiiramuuf irratti hojjechuu jalqabee jechuudha.
Tole aga kutaa meeqa barsiisaa ture manni barumsaa suniin?
Mani barumsaa kun kutaa lama barsiisaa ture amma ammoo mani barumsaa kutaan ijaarame kutaa tokko aga furii ni qaba amma.
Jaataniin manni barumsaa kun katumsa argate yoo suurri ijoollee bakkee keessa teessee barattu miidiyaa hawaasummaa akka feesbuukii kana gubbaatti ba'eedha jedhe.
Supparvaayizariin man barumsa suni kan ture barsiisaan tokko mani barumsaa keenya akkan jira jedhee akkuma waan itti dhaga'ameetti tolcha tolcha. Achi man barumsa kana inni ilaale ana ammoo mani barumsaa gammoojjii borana keessa hedduun akka akkasii jiran beeka. Suura sunis irraan fuudhee achiin dudduubatti sallee hin gaafadhe keessaan bilbila bilbila isa gaafadhe akka hin jira barataa ganaa kee jira akka malee jajjabaa jedhee yoo akkan taate waan kan dubbanne ijiine nan biraan geenne jedhee okkee naan jedhee achiin dudduubatti footoo suni qofaa maxxansine nama hedduu erge mana barumsaa haa waggaa gamne uummata horsiisa bulaa don jijjiiramin akkan jiru waan dabaati mana barumsaa kun ijoolleen aduu san keessa bokkaa keessatti akkan horte buluu jirti kanaafuu wanni kun jijjiiramuu maltee ne nam dhugaa ergen yeroo namaa erginutti man barumsaa naannawa finfinneetiin wal madaalchisanii maxxansuutti dhufe nami man barumsa finfinneetiin yoo wal bir qabanii asitti nyaata ijoollee qopheessanii man barumsaati yuunifoormii hojjetanii magaal kana ni baay'een isa of danda'utti jechuudha lallaaf kan ilaalame garagarummaa. Achitti ammoo barataanis gubbaa aduun bokkaaf roob fulatti qobatu hin qabu aduu heettaa'ee barataa jechuudha. Man barumsaa kan jaaruu fi waan godhameen yookaan yaamichi godhameen nami alallee hirmaatee keessallee hirmaatee alirra birriin gara kum dhibba afuriif kum soddomaa ingalee haaf haan biyyum keessa humna hirmaatee walii qabame waan akka simmintoo malee yookaan waan akka namni hol kenne akka maansa kilahaa malee wanni birrii kaash walii galatti galee birrii kum dhibbi sagalii fi jaatamii shanii fi dhibbi tokkoof jaatamii ja'a.
Jaataniin amma manni barnootaa kun kakutaa shan qabu ijaaramuu isaa sime. Kana malees manneen barnootaa akkasii godina Booranaa keessaa gara 75 ol akka ta'an hime mootummaan manneen barnootaa akkasitti ijaaraman barattootaaf fooyyessuu qaba jedhe. Barsiisaa Waariyaw Galgaloo to'ataa mana barumsaa Diida Qilleensaati. Manni barnootaa kun akkasitti haaromfamuun barattoota kanaaf baay'ee gaariidha jedhu.
Gammachuu baay'ee nu dhagaamaa jechuudha. Gammachuu guddaa nu dhagaamaa. Uummati keenya haafa kibba baadiyyaa bira jiru cufa hirmaate sabboontoti uummata keenya barasaa akkasii awwaara heettaa suni naanii fi akkasii waan jira waan qaban waan qabanirra waan nyaatanirra waan nyaatanii ilmaan isaa ittiin bulanirra waan sun gumaachanii manni sun akkasiin ijaarame an barataan sun addu sun keessa bokka sun keessa ka'ee sun kutaa akkasii keessatti barataa amma fuulduraaf hin barata qophaa'uu isaatiifi gammachuu afaan hin danda'e inni na dhaga'ama.
Barsiisaa Waariyoon manni barumsaa kun yoo dhibeen kooronaa kun furmaata argatee fi waggaa kanatti barattoota naannoo simatee barsiisuuf galmee akka jalqabee jirus himanii jiru. Waajjirri barnoota godina Booranaa haala ijaarsa mana barnootaa kana warra hordofaa ture keessaa tokko. Obbo Baagajja Morgee itti gaafatamaa waajjirichaa manneetii barnootaa akkasii godinicha keessa jiran haaromsuuf itti jirra jedhu.
Ee manneen baay'eetu jira. Manni sadarkaa akkasiitti man biyyeetidha. Ijaaree man buuyyoo kaaka citaa kaa'ama isaan keessa jiraatan kan hirmaannaa hawaasaatiidhaan ijaarame yoo xiqqaatu mana torbaatamii saddeetiin gaafa godinaatti kan wadda baasne. Isaan sun keessaati baay'ee ammaan kan biiroolee yoo xiqqaatte baranatti gara man kudhan ja'a man barumsaa kudhan ja'a ijaarteetiin isaan kaanlee jijjiiruudhaaf amma keessattuu gara keessatti baay'ee isaan afan hundaayyuu jijjiiruudhaaf hirmaannaa hawaasaatiidhaaf baay'ee mootummaalleen itti deemaa jirra. Kanaaf haala sun guutumatti jijjiiruudhaaf baranatti keessa baanaa inneetiin hawaasatti hirmaachisneetiin baay'ee mootummaalleedhaan amma itti deemaa jira.
Obbo Baaggaj bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa birraa dhufu kana mana barnootaa bultii barattoonni keessa jiraatanii baratan ijaaruufis karoora akka qabu dubbatanii jiran gabaasa sagalee ameerikaaf galmudaayit naayiroobi.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa akka darbu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. as yuunaayitid isteetsi keessatti baatiin dhukkuba filuu yookaan influweenzaa jedhamu seenaa jira dhukkubi koovid kudha sagaliif filuun mallattoon agarsiisan hammi tokko wal fakkaataa ta'uun haala jiru hammeessuu mala kana laalchisee atlaantaa joorjaa keessatti hayyuu fayyaa hawaasaaf hoogganaa waajjira dhukkuboota daddarbanii kan konyaa deekaal dooktar sintaayyoo badhaanee jaallanneen dubbisteetti.
koronaan akkuma beekamutti dhukkuba sombaa fi aappar rispiraatari jalatti infekshin kan jennu kan akka fidu. Fluunis yookiin immoo akka biyya keenyaatti giifafas kan jennuun bakka tokko tokkotti utaaloo jaaba biyya keenyatti afaan ingiliziitiin influenza jenna. Kunis humni inni fidu dhukkubumaa koovidii wal fakkaatu. Kana jechuun isaan lamaan walitti tumsanii nama tokko irratti lamaanuu qabamuu danda'a jechuudha namni tokko. Osoo tokko qabamee jiru tokko irratti dabalamuu mala, osoo tokko irraa fayyiin kun itti dabalamuu mala. Kana jechuun walirratti dabalamanii nama tokko irratti gaaga'ama guddaa geessisuu danda'an jechuudha. Kanaaf waan hedduu nama sodaachisu amma keessayyuu amma Noorz Ameerikaa kana keessatti ji'a kanarraa jalqabee hanga amata dhufuu Februaarii fi Maarchiitti filuun baay'inaan jira. Filuuf immoo koovidiin kun wal argatee gaaga'ama guddaarra of geessisuu danda'a. Akka ogeessa fayyaa tokkotti wanni ani jechuu barbaadu amma Noorz Ameerikaa kana keessatti fakkeenyaaf Ogost kanarraa jalqabamee talaalliin fuluudha yookiin influenzaadha bal'inaan kennama. Namoonni tokko tokko ani fuluun fudhadhu ani vaaksiniin na dhukkubsaa jecha namni hammaan dura fudhatinillee ni jirani. Keessattuu yeroo ammaan tana yeroo COVID-19 jiru kanatti talaallii influenzaadha yookiin talaallii fuluudha fudhachuun baay'ee nama gargaara. Fudhachuun barbaachisaadha. Kursa jiruun dabarsuu barbaada.
weerarri vaayirasii kooroonaa biyya keessa jirru kanatti hammaataa jiraachuuti himama. Mee sadarkaa maaliirra jirra?
Yeroo ammaan taraa kana akka addunyaatitti toora miliyoona digdamii afurii dabree jira dhukkubsataani. Akka Ameerikaatitti immoo miliyoona jaha gahaati jira. Kun egaa nama dhukkubsatee namni lubbuu dhabee toora nama kuma dhibba tokkoof kuma saddeettamii sadii caalee jira Ameerikaa keessatti. Kun jechuun gaa namoota dhukkubaan qabaman irraa yoo xiqqaate dhibba keessaa shan tamma parsantii shaniititti akka duutti agarsiisa jechuudha kan gammaatitti.
Yuunaayitid Isteets keessatti kutaaleen yeroo ilaaltan faca'inni isaatti ta'u.
Kutaa tokkorraa kutaa biraatitti garaagarummaa qaba. Garuu immoo amma Yuunaayitid Isteets keessatti kutaan hin qabamin kutaan hin hubamin tokkollee hin jiru. Baay'ina uummataatinis kan heddummaatee namni baay'een kan dhukkubsatan yeroo harkirraayi. Garuu immoo baay'ina uummataatii fi namoota dhukkubsatanii dhibbeentaa uummataatii wajjin hoggaa walitti qabnee ilaallu isteetonni hubaman akka isteetii joorjiyaa keessa jiru kubbaan baay'ee warra hubaman keessaa tokko. Isteetiin adda addaa gaa sadarkaa adda addaati irratti hubamaa jira. Garuu immoo bakka hunda waliin gahee rakkoo guddaa tahee jira jechuudha bakka isteeta baay'eetti. Isteet kana keessatti.
Babal'achuu isaa fi akka sababiitti kan ka'uu danda'u maayini.
Egaa sababiin adda addaatu qabuu ni danda'ama. Yuunaayitid Isteets aadummaan uummataatu akka biyyaatitti fi akka uummataatitti uummanni kun uummata wal keessa yaa'u wal keessa deemu. Hojiidhaafis barnootaafis waan adda addaatiifu namuma halkanii guyyaa deemu sun wal keessa deemis uummata tokko ta'uu danda'a. Kan biraa immoo garuu biyyuma kana keessatti namoonni ajajaa fi gorsa ogeessonni fayyaatii fi mootummaaleen kennan. fudhachuu dhabuun ni mul'ata. Tokkoffaa mootummoonni naannoo tokko tokko guutuu guututti yeroo duraanii san waanuma jedhamu kanarratti amantii dhabuudhaan waan sila jabeessanii cimsanii irratti hojjechuu qaban hojjechuu dhabuu isaaniitiin yookiin immoo lallaaffisuu isaaniitiin uummata keessas immoo biyya dimokiraasiitiin maaskii uffadhu siin jechuun mootummaan ni danda'a garuu immoo si dirqisiisuun hin danda'amu. waan akkas akkasiit irratti uummanni xiqqoo reezistaansii agarsiisuun hubee jiru. Sun gaa yeroo duraanii sanii amma immoo namni baay'een qaamni mootummaatis qaamni hawaasatis waan kana waan argee fudhate fakkaata gaa fuuldurri xiqqoo ni wayyaa jennee abdanna.
Mee gama talaalii argachuun carraaqqii jiru naa ibsaa.
Carraaqqiin talaallee argachuudha. Akkuma addunyaatittu addunyaa guutuurratti meeti deemaa jira. Biyyoonni baay'een irratti hirmaachaa jiranii carraaqqiin dhibbaa oltu yeroo ammaatitti galmeeffameellee jira. Egaa talaallee kana argachuun salphaa miti talaalliin waan yeroo tokkotti kaanii argatanii miti yoo xiqqaate baatii kudha lamarraa hanga baatii kudha saddeeti yeroo tokko tokko hanga mataramaa fudhatamaa talaallee tokko argachuudha. sadarkaa adda addaa qorannoo adda addaa keessa darbuu qaba. Amma garuu akka sadarkaa ammarra jiru kanatti talaalliin gosa akka hamma kudhanii ta'u sadarkaa barbaachisu darbanii sadarkaa tokko qorannaan namarratti godhamu irratti gama maayyiitirra gahaa jiran. Amma talaalliin argame jechuu miti kuni talaalliin argame amma hin jiru. Garuu immoo nama cimaa itti deemamaa jiru kana keessaa yoo tokko yookiin lama yookiin immoo kurnan isaaniitu guutuu guututti fudhatama argatan yoo xiqqaate ji'a torbaaf saddeet kana keessatti talaalliin ni argama jedhameeti kan tilmaamamu. Biyyoonni tokko tokko ammayyuu jala bultumaa talaallii argachuu kanarraa ka'anii akkamitti talaallii kana waliin geenye jechaa qophiirra jiran.
Dooktar Sintaayyoo Badhaanee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.